radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram twitwa voa radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ni ku bugenzuzi bwa gahunda naho igihe mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi kwa gatanu kongere ya amerika yemeje itegeko rigamije gufasha ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa sahara ubwo ni muri afurika kubifasha rero gutera imbere mu by'ubukungu no gutsura imikoranire y'ibyo bihugu na amerika mu by'ubucuruzi ayo masezerano rero yiswe africa growth and opportunity act cyangwa agoa mu magambo ahinnye y'icyongereza yemerera ibihugu bya afurika mirongo itatu na bitandatu kwinjiza ibicuruzwa ku isoko rya amerika bidasoreshejwe ariko muri iki gihe amerika yakuye uganda gabo nigeri na repubulika ya centrafrica kuri uru rutonde kubera ibibazo bya politike n'uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu turaza kubigarukaho mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi rero turareba icyo aya masezerano amaze kugeza ku mugabane wa afurika kuva ashyizweho n'uruhare afite ku hazaza h'iterambere ry'ubukungu bwa afurika ndetse n'imiyoborere ku rwego rwa politike umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana sitarato habyarimana impuguke mu by'ubukungu ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika
murakoze cyane muranyumva se ahubwo turimo turakumva nubwo inyuma ngira ngo hari ibindi bintu twumva hari abandi bantu turimo kumva ariko turakumva neza nta kibazo ikaze mu kiganiro muri sanga n'ibiza gushobokera wenda ubonye nk'ahantu hatuje byarushaho kuba byiza reka dutangire kuri iki kijyanye na n'inyito ubwayo ya gowa cyangwa se uburyo agowa yavutse ubanza ubanza turimo kumva cyane ibintu bibera inyuma aho ngaho sinzi niba biri buze gukunda ko
nimutse ndi kwimuka ndi kwimuka
duhere kuri iki kintu kugira ngo kongere ya amerika yicare itekereze ko ikwiriye gufasha ibihugu bya afurika gutera imbere umuntu ubwabyo ashobora kubigiraho amakenga akavuga ati ese izo mpuhwe ni impuhwe nyabaki ubundi agowa yavutse ite
urakoze cyane agowa mu ivuka ryayo mu by'ukuri hariho ikibazo cy'uko ibihugu byinshi byo muri afurika byaba bifite ikibazo cy'uko bitabasha gushyikira amasoko y'ibihugu bimaze gutera imbere hariho impamvu ebyiri nyamukuru impamvu ya mbere ni uko bitari byujuje ibisabwa mu buziranenge standards ariko ugasanga nk'amategeko amwe n'amwe n'ubundi afite izindi nzitizi tudatinye kubivuga twavuga yuko nko muri leta zunze za amerika hari amabwiriza cyane cyane ajyanye nko kwinjiza ibicuruzwa bikomoka ku ku buhinzi ku bworozi agoranye cyane kugira ngo i- ibihugu bya afurika bibashe eh, ku- ku- kuzuza ibisabwa noneho igitekerezo cyazanye kiravuga kiti ni gute twakwifashisha ah, ubushobozi wenda bw'imbaraga dutanga ah, mu mu- mu kubaka ubushobozi bw'abantu noneho tukorohereza ibihugu bya afurika mu kwiteza imbere ariko mu kwiteza imbere twifashishije uburyo bwo kubafasha ah, kuba babasha kugera ku masoko bakageza ibicuruzwa byabyo ku masoko kubera ko ubwo buryo nibwo burambye kurusha kubaha imfashanyo kurusha kubaha ah, ubundi buryo bwo- bwa- bwa- bwi- bwo- bw'ubufasha ariko budafite aho buhuriye n'ubucuruzi kuko ubucuruzi bwabonekaga cyane cyane nk'aho ari bwo buryo ah, bwo gufasha umuntu mu buryo burambye ariko hakaza n'ikindi gitekerezo cyavugaga kiti kubera yuko bigaragara nyine ko ibihugu bya afurika bi- bizabyungukiramo wenda twanaboneraho tuke- tugasaba ibyo bihugu kureba ukuntu byagerageza ku- ku- kubahiriza amabwiriza amwe n'amwe y'uburenganzira bwa muntu wagiye ubona ko hari nk'ibihugu byabaga biri muri agowa haba nk'ibibazo cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bakavuga bati ayo masezerano mwebwe tuyabakuyemo kubera ko mwebwe mufite ikibazo cy'uko mutari korohere kubahiriza uburenganzira bwa muntu hariho rero n'ikindi kibazo cyo kuvuga ngo ni gute twakwifashisha a- ayo mahirwe tugiye guha ibihugu bya afurika mu kubifasha kuba byabasha kuba ah, byagendera ku murongo mpuzamahanga cyane cyane mu bijyanye na- na- n'amahame ya demokarasi mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu Mm.
Nuko igitekerezo kivuka gityo cyazanywe n'umwe mu, mu, mu bantu bari barabaye muri afurika yabaye muri zayire mu cyahoze ari zayire aratekereza atari kugenda abonye muri zayire hari amahirwe menshi y'ubucuruzi n'uko ibintu byabo wenda bidakunda kugira ngo byuzuze ubuziranenge eh, eh, bwa- bwa- bwa- bw'ibyo dusaba ariko tubahaye amahirwe tukaborohereza ah, mu kugera ku masoko yacu dukeka yuko byazabafasha bigafasha ibihugu bigafasha n'aba- n'aba- n'abatuye afurika muri rusange nk'uko igitekerezo uko cyavutse nuko kirakirwa hanyuma kiza gushyirwa nyine mu itegeko ari ryo iryo ngiryo muvu- uri kwita agowa Mm. Tu- turagaruka wenda kuri ibyo ngibyo eh, bi- bi- bisabwa cyangwa se amerika ya- yagiye ishyiraho kugira ngo abantu babashe kwinjira kuri ayo masoko ko- turabigarukaho ku buryo burambuye ariko eh, reka tubanze tunemere yuko mu by'ukuri i- iryo tegeko ryashyizweho eh, ibyo bihugu bya afurika bikazana ibicuruzwa hano ariko mu by'ukuri ntabwo bifasha afurika gusa ndakeka ko na amerika ibifitemo inyungu
ariko eh, ntabwo twa- ntabwo twabihakana kubera yuko mu by'ukuri ah, ubucuruzi ubundi buvuze ubucuruzi ni impande zombi ni ni urujya n'uruza ibicuruzwa biva hamwe bijya n'ahandi no muri amerika biraza ariko imibare mperuka nuko igaragaza nu- yuko ibihugu ah, ibicuruzwa biva muri afurika biza- biza biza muri amerika nibyo byinshi kurusha ibi- ibiva muri amerika biza muri afurika ariko n'ubundi ah, aho wenda twavuga yuko amerika nayo e, isa naho ibyungukiramo ni uko n'ubundi iyo yihaye intego yo kuvuga ngo reka turebe ukuntu twafasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kwiteza imbere niba rero o, a- u- uhisemo gufasha umuntu bya bindi tujya tuvuga ngo aho kwigisha petero aho guha ifi petero wamwigisha kuyirobera Mm.
nkeka ko amerika aho yungukiye ni uko ah, mu mu buryo yatekerezaga gufasha ibihugu bya afurika yenyeka yuko guteza imbere ubucuruzi bigira ingaruka nziza ndavuga impact bigira ingaruka nziza ah, kurusha gutanga amafaranga y'ubuntu subsidies grants n'ibindi Mm.
ibyo rero ni ukuvuga ngo byatumye amerika isa naho yica inyoni ebyiri icya mbere guteza imbere ubucuruzi icya kabiri gute- ubucuruzi n'ubuhahirane icya kabiri ni ugutuma ah, nayo mu by'ukuri igaragaza yuko yagize eh, impact yagize eh, ingaruka nziza mu mibereho y'abanyafurika mu mibereho myiza yabo ya buri munsi kubera ko burya buriya bucuruzi iyo buteye imbere ah, bigaragara yuko mu by'ukuri ah, bi- bituma abantu babasha guhanga imirimo eh, bagakora ibigo bi- bitanga imisoro mu bihugu byabo bigatuma mbese imibereho myiza y'abatuye ibyo bihugu biri muri uwo mujyo eh, i- irushaho kuba myiza nkeka nuko rero amerika nayo ya- yagizemo inyungu nakita ko zi ziziguye ariko urebye wenda mu nyungu z'ubucuruzi cyane ntabwo twavuga ko amerika yari yabyungukiyemo cyane kurusha afurika kubera ko iyo urebye ibicuruzwa byinshi biva muri afurika biza ah, muri amerika kurusha ibiva muri amerika biza ah, muri afurika Mm, ubu se aho aho berukira imibare aho bigeze mu myaka hafi makumyabiri n'itatu ishize mu by'ukuri umuntu yavuga yuko iyi gahunda imara iki ibihugu bya afurika ni izihe ngero zigaragara eh, umuntu ya- yatanga zigaragaza icyo imarira umugabane wa afurika muri iyi myaka makumyabiri n'indi ishize
ingero watanga zifatika Eh, ni- iyo urebye nk'ibihu- urebye nk'ibihugu nka za resoto iswatini madagasikari usanga uramutse uvuze uti iyo gahunda tuyikuyeho ubucuruzi bw'ibyo bihugu byahirima Ni- niho bi- bisingiye amaramuko mu bijyanye n'ubucuruzi ni ukuvuga ngo mu by'ukuri eh, uretse izo ngero wenda ntanze hari ibihugu byinshi byinjije amadovize cyane cyane amadolari y'amanyamerika mu- mu- mu bigega byabo aturutse muri ubwo bucuruzi icyo ni kimwe indi ngaruka nziza yabaye yakunze kuba ni uko iyo urebye eh, in- ingeri z'ubukungu zagiye zitabwaho ah, hagiye hibandwa nko ku bijyanye eh, n'imyenda textiles eh, ah, hakibandwa nko ku bijyanye eh, eh, ura- inzego zose zagiye zitabwaho mu by'ukuri akenshi wagiye ubona ko zitera imbere kubera iki kubera ko zabonye isoko ugasanga ibihugu ah, nka za nigeria nka za angola zifite amafaranga rwose agaragara yinjira mu isanduka ya leta ah, ku buryo uramutse uvuze uti iki kintu turagihagaritse ibyo bihugu bishobora no- ubukungu bwabyo bushobora guhungabana bitewe n'amafaranga byinjiza ah, u- ah, ubwinshi bwayo turenze rero kuri urwo rwego rw'amafaranga yinjira mu rwego rw'ubucuruzi ikintu cyo kumva yuko ah, hari isoko noneho ryabonetse kandi rihoraho ryizewe bituma abantu ah, bakora ba- ba- basarura bagira umusaruro byaba twita mu kirundi ngo umwimbu Aba- aba- aba- abagira umwimbu ah, ba- ba- batuma babona in- imbaraga cyangwa se eh, ingufu zo kurushaho ah, gukora kubera ko baba bizeye neza ko ibyo bari gukora bizabona isoko ibyo bituma rero ishoramari ryiyongera ishoramari muri ibyo bihugu ah, birebwa ah, n'ayo masezerano ah, bihugu byo muri afurika iryo shoramari iyo ryiyongereye rigira ingaruka nyinshi burya nziza iya mbere ni uko iyo ryiyongereye nk'uko nigeze kubivuga abantu babona amahirwe y'akazi babona amahirwe yo kubona uko bakora muri izo nganda ah, muri izo ah, cyane cyane inganda cyangwa se ibindi byose bi- bi- biturukamo umusaruro woherezwa muri amerika ah, mu- muri iyo muri urwo rwego rwa agowa iyo umuntu abonye akazi ah, abasha gutunga urugo rwe akabasha kuzamura ibe- imibereho ye myiza n'iy'urugo rwe ugasanga ni ikintu cyiza kigiriye akamaro uwo muntu n'urugo rwe n'aho atuye ariko twibagirwe ntitwibagirwe yuko rwa ruganda cyangwa se eh, wa muntu wohe- wa- wa- wagize umusaruro yohereje muri amerika yabonye amafaranga leta ikavanaho umusoro leta yivana uburyo bwo gukora ibikorwa remezo nko kubaka amashuri kubaka imihanda ni ukuvuga ngo muri make ugiye kurondora ibyiza bya gowa ntabwo wabibara ariko biterwa n'iki biterwa n'uko nyine igihugu kuko cyabashije gukora kikabasha kuzuza amasezerano kikabasha noneho ah, kugira ibyo cyohereza nyine muri amerika nibwo kibasha kubona ayo ma- ayo mahirwe ndi kuvuga kibasha kugerwaho n'izo ngaruka nziza narimo mvuga
Mm. hari rero eh, mu ikoraniro riherutse kuba ejo bundi eh, bavuga bati uganda ntabwo izongera guhabwa amahirwe yo kujyayo bati repubulika ya santara afurika bati nigeri kubera nyine impamvu za politiki ya uganda yo by'umwihariko ni impamvu za ririya tegeko eh, ri- rihana ababonana bahuje ibitsina ryashyizweho Eh, wavugaga uti iteza imbere ubukungu bw'igihugu ariko perezida museveni yaravuze ati n'ubundi ntacyo yari itumariye ntacyo bizadutwara I- uremeranya nawe
aha twabireba mu ndorerwamo ebyiri Mm.
burya nanjye uzi ukampa ah, icyo wampa cyose niyo naba ngikeneye ariko ukambwira uti nubwo nyiguhaye banza ukora ibyo nshaka icyo kintu ntabwo nakumva ko ari ikintu mpaye ah, ku bushake nakumva ko ari ikintu umpereye nk'ikiguzi ukimpaye kugira ngo ngire icyo nkora niba bisaba ko mbanza kugira icyo nkora ni ukuvuga ngo cya kintu kiba kibaye nk'ikiguzi nibyo museveni ngira ngo yashatse kuvugamo Ah, bibaye ibintu by'ubucuruzi gusa tukibanda ku ngingo z'ubucuruzi nk'uko twatangiye tubivuga byaba ari ibintu by'ingirakamaro ariko niba um- u- umuntu umu- umwigishe gucuruza ukamuha isoko ariko ugatangira no kumubwiriza n'ukuntu agomba kubaho urabizi ah, mu- muri muri afurika im- im- imwe mu mu- mu- mu bintu tu- tugenderaho mu mico yacu ni ukuvuga ngo twanga agasuzuguro abantu benshi rero bahita babibona ko ari nk'agasuzuguro ugasanga mu by'ukuri bamwe batabyishimira iyo rero Museveni avuga ati ntacyo byari binatumariye ntabwo ari ukubera yuko yirengagije yuko uganda n'ibindi bihugu bivanamo amafaranga ariko icyo ashaka kuvuga ni uko ayo mafaranga ntabwo agaciro kayo kasimbuzwa kubahana kubahana ni ikintu utaha agaciro utabona uko ubishyira mu gaciro k'amafaranga ngira ngo ni icyo Museveni yashatse kuvuga ariko nanone ntiyibagirwe yuko agowa iriho igihe ibihugu bishyiraho uburyo bwiza bwo kugira ngo abanyagihugu babibyaze umusaruro koko babashe kugira amahirwe yo kugira ibyo bohereza muri iryo soko rya amerika hari igihe rero ibihugu bitigeze bishyiraho uburyo bwo kubyohereza nari ndimo ndi kugerageza ngo ndebe muri uganda byari bihagaze bite ariko mu by'ukuri iyo igihugu kitagize ikintu gikora ku buryo bufatika kugira ngo koko abanyagihugu babyaza umusaruro ayo mahirwe usanga koko mu by'ukuri nta kintu kivanwamo niyo mpamvu wenda mu rwego rwa uganda ushobora gusanga ikintu kivamo kidasimisha ugereranyije n'ibyo bari biteze ariko nk'imibare ndi kubona ubu ngubu nabona yuko nk'abashoramari biteguraga gushora muri uganda mu bijyanye muri muri uru rwego rwa gowa biteguraga gushora muri uganda amafaranga amadolari agera kuri miliyari icyenda mu gukora gushyiraho inganda gushyiraho inganda zishobora kuzatuma hakorwa ibintu bishobora koherezwa mu isoko rya amerika harimo miliyari enye z'ibintu bishobora kuzakorwa kugira ngo bijye byoherezwa nyine muri amerika aha hakabamo miliyari zigera kuri ebyiri cyangwa eshatu hafi hagati y'ebyiri n'eshatu zo gutunganya ibikomoka kuri peteroli urumva ko rero ibyo ntabwo wavuga ko ari ntabwo ari amafaranga make turi kuvuga aho ngaho gusa rero ntitwirengagize ko n'ubundi uganda nyine yisanganywe utubazo tumwe na tumwe akaba rero ari nayo mpamvu wenda bavuga bati unarebye n'ibyo bintu nubwo biri kutuzanira amafaranga dufite imishinga ifatika ntabwo biri kudufasha gukemura ibibazo byacu dufite nk'urugero naguha uganda ni kimwe mu bihugu bifite urwego rwo kugeza ku baturage barwo amashanyarazi ruri hasi cyane makumyabiri na kabiri ku ijana by'abanyabuganda nibyo bafite nibo bafite amashanyarazi urumva kuvuga ngo ugiye kubafasha gutunganya peteroli utabanje gukemura ibibazo abaturage bafite abaturage bumva ko mu by'ukuri niyo watunganya iyo peteroli ishobora no kutazabageraho bakavuga batetse ubundi ibyo bintu bitumariye iki ukumva rero abantu baravuga bati ntacyo bitumariye ariko mu by'ukuri unarebye mu gaciro mu gaciro k'amafaranga ubwayo ndavuga barera abusori mu gifaransa ntabwo wavuga ko uganda koko yavuga ko ntacyo biyimariye iyo uvuze miliyari icyenda ni urugero natanze gusa mu ishoramari ntabwo natanze urugero mu bihugu ubugande bwabaga bushobora kuba bwohereza mu bijyanye n'ibijyanye n'ayo masezerano urumva ko rero mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo nta kintu bimaze birakimaze ahubwo ni bya bindi abanyafurika bavuga ngo dukunda dignity yacu dukunda icyubahiro dukunda kubahwa ku buryo twakumva ko icyo waduha cyose bigaragara ko wadusuzuguye ntabwo twakumva ko gifite agaciro ngira ngo nicyo ngicyo ni iryo jambo Museveni ashaka kuvuga ntabwo nzi neza niba ari byo kubera ko ntabwo naganiriye na Museveni ariko niyo ndorerwamo mbiboneramo niko wabyumvise mu kanya wenda turagaruka ku bireba u Rwanda n'u Burundi bijyanye wenda n'inyungu tukuramo hanyuma tuze no kureba ukuntu agowa wa mugani yaba ikoreshwa nk'igikoresho cya politiki ya amerika ariko mu by'ukuri byitwa ko igamije gufasha ibihugu bya afurika gutera imbere koko irabifasha ariko nyemerera mbanze nakire twagira yezu marcel ikaze mu kiganiro murisanga hano ku ijwi rya amerika
murakoze cyane ndi kigali mu rwanda ndashaka kubaza umutumirwa ibibazo bibiri iyo nk'akarere k'iki hamwe cyangwa se nk'iki gice tuvuga ni igice cy'afurika cyo mu cy'ubutayu bwa sahara usanga ari ibihugu byinshi n'ugasanga bose bashyiriyeho umukono rimwe kandi ku gihugu kimwe ku buryo inkunga zibafasha zakabaye zingana ziri ku kigero kimwe ariko ugasanga kubera ijambo rinini bafite ntabwo inkunga zingana bityo bigatuma ubona hakomeza kubaho ubusumbane muri bya bihugu kandi wenda bifashwa n'igihugu kimwe cyangwa se izindi sapoti zituruka ku ruhande iyo bajya gutoranya inkunga zo guha igihugu bagendera ku ki bareba ukuntu igihugu gisanganywe bareba uko gisanzwe kifite bareba iki kugira ngo inkunga zo kuba zingana ikindi cya kabiri nk'aka kanya yari amaze kuvuga ku bijyanye n'itunganywa ry'ikawa birebye uyu munsi ikawa iva muri afurika ikajya gutunganyirizwa i burayi cyangwa se n'ibyo bihugu ikongera ikagaruka noneho tukayigura iduhenze bidutera kwibaza ayo masezerano amaze iki mu gihe badashobora kuza gutunganyiriza ikawa mu bihugu byacu ngo itugirire akamaro ahubwo bo ubwabo ni burayi cyangwa bo bw'iyo hirya bayigure muri afurika itunganyije aho kugira ngo baze bayitware ibitungo bikiri inyuma kuyigura na biduhenze n'ubundi ko usanga inyungu zisubira iwabo ntabwo yaba ari amasezerano nyerezwa ku buryo kaba ari nk'agakingirizo k'igitsina ariko n'ubundi ugasanga ari ubukoroni bushyashya bw'ubundi bwoko
arakumva
ikibazo biba gifite n'ibyo gusa
urakoze cyane uzamuye ingingo nziza cyane uzamuye ingingo nziza igira iti ubundi kuki tutabona afurika nk'akarere gashyize hamwe n'ayo masezerano tukayasinya nk'umugabane wa afurika cyane cyane ko tumaze no gushyiraho n'isoko rusange aho kugira ngo buri gihugu kijye kigenda kisabira ukwacyo n'ikindi kisabira ukwacyo ni kimwe cyubahiriza bimwe ikindi bimwe bikinanira hari nk'ibihugu bitakunze kugira amahirwe yo kugera kuri iryo soko rya gowa kugeza n'ubu kuki tutagenda nk'umugabane wa afurika icyo ni ikibazo cyiza cyane ntabwo tubireba gusa muri ano masezerano ya gowa tubireba no mu yandi masezerano yo dukorana n'ibindi bihugu nk'ubu murabizi ko muri ino minsi harimo amasezerano harimo inama yahuje ibihugu bya afurika n'igihugu cya arabiya sawudite ariko iyo urebye iyo nama ntabwo yahuje afurika nk'umugabane n'igihugu cya arabiya sawudite buri gihugu cyagiye ukwacyo icyo ni ibintu dusigaye tuvuga tukavuga tuti kuki tuzageza ryari ngo twibone yuko turi agace kamwe dukorera hamwe dusenyere umugozi umwe karwo bizatugirira akamaro ibyo bintu uvuze rero byanshimisha tugize abantu benshi nkawe babibona gutyo noneho byazanatuma muri abo bantu havamo n'abayobozi bumva ko afurika igomba kubonwa nk'agace kamwe kagomba gusenyera umugozi umwe kagomba gukorera hamwe noneho kakanumvikana uburyo ki kabyaza umusaruro amahirwe nk'aya ngaya yagowe aha ni naho hava cya kibazo cyawe cyo gusubiza cya kibazo cyawe cyo kuvuga ngo kuki ibihugu bimwe bigira amahirwe yo kugera kuri iryo soko ibindi bihugu ntibigire amahirwe amahirwe ntabangana ni uko mu by'ukuri iyo ureba ibisabwa buri gihugu kigomba kugerageza kuzuza ibyo bisabwa ariko nashatse kuvuga yuko igihe cyemerewe gusinya kujya muri ayo masezerano uburyo noneho gikangurira abaturage kubyaza umusaruro igihugu nk'igihugu ntabwo aricyo cyohereza ibintu ku isoko abatuye icyo gihugu abakorera muri icyo gihugu nibo bohereza ibintu ku isoko ariko niba batamenyeshejwe ayo mahirwe niba badahawe ubushobozi ntarimo tugitangira narimo ntanga urugero rw'ukuntu ibintu bimwe bisabwa usanga mu by'ukuri bisaba yuko ubushobozi bw'abacuruzi bacu abanyenganda bacu bwongerwa kugira ngo bamenye sitandadi ireme ireme risabwa ku masoko ya afurika rimeze gute noneho ugasanga ntabwo babizi niba igihugu nta kintu cyakoze kugira ngo izo sitandazi bazuzuze niba nta kintu cyakozwe kugira ngo ayo makuru ajyanye n'iryo soko amenyekane urumva koko warenganya amerika cyangwa warenganya abandi bakangutse bo bakabikora mbere bagakora ku buryo amahirwe wenda aba menshi kurusha ay'abandi iyo urebye ibihugu byagiye bigira amahirwe yo kohereza byinshi ku isoko ry'amerika ntabwo ari ukubera yuko aribyo bifite umusaruro mwinshi imbere mu urebye cyokora hari ikigaragara yuko harimo na fagita kuba noneho n'ibihugu bisa naho bisa n'ibyateye imbere nko mu nganda urugero twavuga ni igihugu nka kenya afurika y'epfo usanga nyine aribyo bibona umugabane munini kurusha ibihugu bikisuganya ariko nanone ntabwo twakirengagiza yuko ibihugu bigerageza kumenyekanisha ayo mahirwe no gufasha abaturage babo kuzuza ibisabwa kugira ngo babashe kugera kuri ayo mahirwe nibyo usanga bigira umugabane munini muri iryo soko ntabwo rero warenganya abantu bashoyemo imbaraga kuba babasha kubona amahirwe menshi nk'uko utarashoyemo imbaraga nyine birumvikana ko ntabwo azabona umusaruro ungana n'uw'abandi mu kubyaza umusaruro w'iryo soko wenda uyoboye ikiganiro naza kunyemerera twaza kunyura mu ma mu bisabwa kugira ngo igihugu cyitwe ko cyujuje eh, amasezerano cyujuje eh, eh, eh, cyakemererwa kuba cyajya muri ayo masezerano kubera ko ni- wenda ni birebire byatuma umuntu bisaba nk'iminota ibiri itatu kugira ngo tubinyuremo ariko byaba byiza ah, buri gihugu gikoze ku buryo cyuzuye ayo masezerano kikagira amahirwe yo kugera muri ayo masezerano ariko noneho cyamara kuyageraho kikagira n'uburyo gishyiraho gahunda yo gufasha abanyagihugu ku- kubyaza ayo masezerano ah, amahirwe ah, Mm.
amafaranga Mm, mm. urwo urwo rutonde reka ku re- kibazo cya kabiri Mm.
Yes.
eh, urwo rutonde reka tuze kurugarukaho mu kanya eh, ko- komezanya n'iki- n'ikibazo cya kabiri mu kanya twakira undi muntu noneho tu- Ah.
tura- turarujyaho urwo rutonde urakoze cyane Mm.
ikibazo cya kabiri rero nacyo ni ikibazo gifatika abajije Bira- birababaje kuba eh, dutwohereza ku isoko mpuzamahanga uretse n'iryo ryo muri amerika ibicuruzwa bidatunganyije tuba turi guhomba kabiri ufata ikawa ukayohereza uko yakabaye ikajya gutunganyirizwa i burayi cyangwa muri amerika kandi nta kindi bisaba uretse kuzana uruganda n'ubu- n'ubumenyi bwo kuyitunganya ubundi tukayohereza itunganyije iyo wongereye agaciro nibwo wunguka menshi kurushaho icyo kibazo rero ntabwo ubu njye mbibona nk'ikibazo gihambaye kubera ko hari ibihugu bimwe byatangiye gukanguka bikabona yuko um, e- ari ubwo ari uburyo butari bwiza bikavuga biti reka tubanze eh, tubanze twebwe ibintu tubi- byongerera agaciro tubone kubyohereza mu mahanga nibwo tuzungukamo menshi ariko ibyo birasaba iki birasaba ko igihugu gishyiraho izo ngamba kigashyiraho strategies zo kugira ngo nyine ibyo bintu bikunde ariko kikanashoramo amafaranga kika- igi- igihe kidafite amafaranga ahagije kubera ko tuzi ko ibihugu byinshi bya afurika dufite ibibazo bindi byinshi turi guhangana nabyo bakaba bakurura niba ba mukerarugendo eh, abashoramari bo hanze bakaza kubidukorera bakazana amafaranga yabo kubikorera iwacu hari ibihugu byinshi usanga mu by'ukuri bigishyiraho ingorane zitari ngombwa ugasanga umuntu kugira ngo azabone viza yo kujya gukora mu gihugu runaka nta mafaranga yawe ujyanyeyo ugiye kubafasha gukora ibizabagirira akamaro ariko kugira ngo uzabone viza bikagusaba imyaka n'imyaka bikagusaba ibintu bidashoboka ukazarengeraho gute ariko ubundi ndarwana niki ugasanga ibindi bihugu ubu biravuze biti umuntu umushoramari turamushaka naze ariko yazavuga ati ariko ndashaka no kohereza amafaranga y'iwanjye kubera ko n'igihe wayakoreye nubwo nayakoreye hano nkeneye no gutunga umuryango batereka da amafaranga wayakoreye hano yagure yarekere hano kandi uwo muntu yaturutse hanze ugasanga inzitizi nk'izo nizo ziri gutuma abantu bataza kudufasha gutunganya ibyo tugomba gutunganya tubyohereza bitunganye ariko bira- ibyo birareba leta zose kugira ngo zicare zicare zishyireho nyine ingamba zo kuvuga ngo ibi bintu twabirenga gute kandi tutabirenga koko afurika izahora mu bukene nkeka ibiriya bibazo mvuze byombi uko ari bibiri njye mbibona nk'ibibazo bikomeye kuri afurika nitugira umwanya wo kwicara tukavuga ko tugomba gutunganya i- kwitunganyiriza ibyo dusarura mu butaka bwacu no ku butaka bwacu no mu mazi yacu tukarangiza tukabyohereza bitunganije tu- niturangiza tukicara tuvuga yuko turi isoko rimwe tugahahirana na- n'ibindi bihugu byo hanze ya afurika tu- tuvuga ijambo rimwe nk'isoko rimwe igihe tutarakora ibyo bintu afurika inatakaza amahirwe menshi yo kwiteza imbere nemeranya nawe rwose Mm, u- u- urakoze cyane reka eh, tubashimire mwembi hanyuma twakire na Sredi Shira Tuzi ikaze mu kiganiro muri Sanga uratwumva
yego ndabumva Eh, uherereye he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
narereye mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye Mm,
ikibazo njye nari mfite mm,
kuri iyo gahunda usa yashyizeho nyine yo gukomorera ibicuruzwa bimwe na bimwe bivuye mu bihugu bya afurika
komeza Hello? Eh, kuri iyo gahunda usa yashyizeho yo gukomorera imisoro ku bihugu bimwe na bimwe bivuye muri afurika Mm, gukuriraho imisoro ese iyo gahunda Eh, Mm, iyo gahunda ku ruhande rumwe ni nziza ariko se koko usa yayishyizeho mu rwego rwo kugira ngo igirire akamaro afurika yo nta nyungu yikuramo ese nta bindi bintu byaba bihishe inyuma wenda nko kuba yaba usa hari izindi yaba isaruramo bitekereza ko ibikuriraho imisoro kandi nayo ubwayo ifite n'inzitizi uretse no kuba yasaruramo iyo misoro ni icyo kibazo cyane urakoze cyane reka duhite twakira na hakizimana eh, aba- abasubirize rimwe Eh, hakizimana ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane nitwa efurani hakizimana ndi i nyanza mu murenge wa basoro Mm.
yego uh, ndabashimira ku topic muba mwashyizeho cyane turabakurikira noneho ikibazo mfite ese iyo- iyo amerika iba ari amasezerano amaze imyaka cumi n'itatu ese u irarenga rwanda ru- rwa- eh, u rwanda rwaba rurimo ese ubundi u rwanda rwo eh, nimba rurimo rushorayo iki iyo ngiyo amerika ese n'umuturage ah, atari leta ndumva byaba eh, ari nk'igihugu kigiye ku- kujyana i- uwo iki- uwo mutungo kugira ngo iyo amerika eh, iducurure icuruzeyo ese umuntu ku giti cye ya- yashorayo
Okay, urakoze cyane hakizimana reka tureke eh, bwana strato abasubize mwembi strato ndumva ibyo bibazo wabikomatanyiriza hamwe
Mm, urakoze cyane Re- reka mpere ku cya ku cya nyuma kureka icya mbere nsa n'utacyumvise neza ariko wenda ndaza kugisubiza uko nacyumvise gusa ni ni mugenzi wacu wenda niba akiri ku murongo yaza kongera akansobanura neza nsa n'utumvise neza ikibazo cye kuri ibyo byo kuvuga ngo u rwanda rurimo yego u rwanda rurimo ariko u rwanda nubwo rurimo mwibuke ko hari ikibazo eh, u rwanda rwagiranye na amerika ku bijyanye no guhagarika iriya myenda ya caguwa imyenda myinshi murikwa ko yaturukaga muri muri amerika hanyuma duhagariki- duhagaritse caguwa ah, ubuyobozi ndibuka ko icyo gihe hari ku ngu- ku- ku buyobozi bwa trump nibwo yavuze ati ah, ah, niba u rwanda rudashaka ko caguwa yinjira hari natwe hari uburyo dushobora kuyikomanyiriza ku bijyanye eh, ku bijyanye eh, na na agowa tukayemerera ibintu bimwe ibindi tugasa naho tu- tubihagaritse nk'ibikomoka rero ku ku myenda ah, imyenda n'ibintu bikomoka ku budodo mu by'ukuri mu rwanda ntabwo bigira amahirwe cyane muri iryo soko ryo muri amerika ariko ubundi u rwanda rurimo nk'ibindi bihugu rurwohereza ibintu byinshi byaba ibikomoka ku biribwa byaba ibikomoka ah, ku mu nganda ah, ndetse ah, umubare ugaragaza ko mu by'ukuri nubwo twa- dusa naho twakomanyijwe mu bijyanye n'imyenda ah, ibintu u rwanda rwohereza muri amerika mu- muri ayo masezerano bijyanye n'ayo masezerano bigenda byiyongera Mu- mu burundi ho hasa naho habaye ikibazo cy'uko ah, bisa n'u- n'ubwahagaritswe uburundi busa n'ubwahagaze hari igihe ah, pierre nkuru nziza igihe yatorwaga A- amerika buriya ntabwo yemeye ko amatora ashobora kuba yaragenze yarabaye mu mucyo abantu benshi babishidikanyijeho ibyo rero byatumye amerika ifata icyemezo cyo kubihagaritsa uburundi muri ariya masezerano ariko n'ubundi n'uburundi nabwo bwasaga n'aho ah, bwari butangiye kubyaza umusaruro ah, ayo mahirwe A- ikibazo rero abajira baza ati ese umuntu yo- ajyayo ku giti cye yego ikintu leta ikora ni ukumenyesha ba rwiyemezamirimo yuko ah, hari amahirwe ariko ubundi hajyayo abacuruzi ku giti cyabo abacuruzi nibo bamenya bati hari isoko wenda ngiye koherezayo avoka zisaruye zidatunganije bisaba bite ko izo avoka ziba zujuje ubuhe buziranenge ah, zigomba kuba zipakiye gute packaging ah, hanyuma ah, zigomba kuba zitwaye gute ese zirasaba ko zigenda mu bintu bikonje mu bintu bizikonjesha bituma zidata zidata ah, umwimerere Eh, birasaba se ko nibura hagaragara aho zi- igi- igiti zasoromweho n'uwazihinze n'aho zakomotse no kumenya niba atarakoresheje ifumbire mvaruganda cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo kumenya ah, amabwiriza y- y- y'ubuziranenge asabwa nibyo bisabwa gusa nibyo leta mu by'ukuri ifasha abantu ariko ubu ni- leta ikindi nakora ni uku- nyine guse- kunegosiya no kumvikana na leta zunze ubumwe za amerika gusinya ayo masezerano ariko ubundi abacuruzi ku giti cyabo nibo bajyana ibyo bakora muri ayo masoko ntabwo ari leta icuruza ni abacuruzi ba rwiyemezamirimo ikibazo rero cy'umuntu wa eh, ku bijyanye ni- n'imisoro yes imisoro igira gutya igasa naho yorohejwe cyangwa se ikanakurwaho ahenshi iba yanakuweho impamvu si iyindi ni uko imwe mu nzitizi ituma ibicuruzwa bitabasha kugera mu masoko mpuzamahanga ni uko ah, ntabwo ari mu masoko mpuzamahanga n'ibicuruzwa natwe iwacu uburyo dushaka tudashaka ko igicuruzwa kinjira ku isoko ryacu dushyiraho umusoro umusoro rero ukuweho niyo mpamvu nakubwiye ngo bamwe bajya bambaza ngo buriya si amasezerano ariya masezerano ubundi atumariye iki umusoro ukuweho ni inyungu kuri twe kubera ko icyo gicuruzwa ntabwo cyagashoboye kugera kuri iryo soko igihe uwo musoro waba udakuweho cyangwa utagabanijwe igihe rero umusoro ukuweho ni nka geni ni ikintu ni nk'urwunguko tuba twungutse twebwe ni ikindi ni ikindi gisohora amafaranga rwiyemezamirimo wajyanye igicuruzwa kwe ku isoko ry'amerika aba agabanije niyo mpamvu igiciro cye gihita kijya hasi kikaba kompetitifu kikaba cyabasha guhangana n'ibindi bicuruzwa byavuye muri amerika y'amajyepfo amerika latine cyangwa byavuye muri aziya yaba aziya y'iburasirazuba cyangwa ndetse n'ibindi bihugu harimo n'ibihugu bikize iyo rero igicuruzwa kibasha kwihagararaho ku isoko ni nabwo kigira amahirwe yo kugurwa niyo mpamvu rero mubwira yuko buri gihe igihe hazemo ikintu nk'icyo ngicyo mu by'ukuri cyo gusonera igicuruzwa runaka nibwo buryo bwiza bwo gutuma icyo gicuruzwa kigera ku isoko hakaba rero no gutuma rero ubuziranenge bw'icyo gicuruzwa budakabirizwa cyane budasabwa nk'uko hasabwa wenda ibindi byo bituruka kuri yandi masoko ariko igihe ko inyungu ya mbere twe dukuramo ni uko ibyo bicuruzwa mu by'ukuri imisoro iba yagabanijwe cyangwa yanakuweho nkeka yuko nta ikindi kintu twakorerwa kugira ngo ibyo bintu bigere ku isoko kurusha kudukuriraho imisoro kugira ngo ibyo bicuruzwa bibashe kwinjira mu masoko ikibazo cyawe rero sinzi niba nacyumvise neza mu gihe naba ntagisubije neza ngira ngo wakongera ukabaza hanyuma tukareba niba twagisubiza ndumva ndumva kamemo wagishubije ahubwo reka twakire benjamin nawe agira icyo abaza benjamin ikaze mu kiganiro murisanga
yego yego turaho uherereye he
mperereye mu mujyi wa goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo njyewe nari nkeneye kubaza dufite imbogamizi muri kongo kandi muri kongo nta muntu wakwibagirwa yuko hari abashoramari benshi kandi n'amahirwe yo kwakira agowa twayakenera benshi nk'abakongomani kandi tukayabyaza umusaruro ayo masezerano ariko imbogamizi ni nari ikeneye kubaza none twakora gute nkatwe turi mu mujyi wa goma dukeneye kwakira kugira dusinya amasezerano na agowa twakora ikihe kintu cyadufasha tukunguka na agowa nayo ikunguka muri rusange ni ibihe bitekerezo mwaduhereza imfashanyo ibintu nk'ibyo mbese muri makeya urakoze cyane benjamin ndumva ndumva sitarato akumva reka akugira inama anakomerezeho atubwire bya rwa rutonde rw'ibikenerwa
murakoze cyane icyo nakizeza benjamin ni uko kongo yarangije gusinya amasezerano ya gowa iri ku rutonde ndetse ifite ibintu byinshi yohereza nk'urugero naguha ibikomoka ku bikomoka ku buhinzi kongo yoherezeyo ibintu bifite agaciro ka miliyoni mirongo itatu n'icyenda z'amadolari harimo ibintu byinshi hari ibituruka ku mashyamba hari ibikorerwa biturutse ku binyabutabire chemical product hari ibintu byinshi kongo yakoresheje nk'uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa gatandatu konyine kongo imaze kuvanamo amafaranga afatika hari nk'aho usanga tuvuge nka ibyoherejwe byose byoherejwe muri amerika biturutse muri kongo bihagaze muri miliyoni hafi mirongo inani n'enye z'amadolari ubwo rero uri goma icyo asabwa ni ukumenya ngo niba ayo mahirwe ahari ni igiki nkora kugira ngo menye yuko nayabyaza umusaruro ni iki mfite nakoherezayo kugira ngo nanjye ayo mahirwe yere kuncika ushobora kuba urigoma wenda udafite amakuru ahagije ariko ushobora no kwiyambaza inshuti zawe ziri ahantu ushobora kubona ayo makuru hari nabonye ko kongo hari ubuyobozi buri desantararize buri muri za porovensi ushobora kwegera ubuyobozi bwa za porovensi bushinzwe ubucuruzi bakaguha amakuru ajyanye n'ukuntu iryo soko warigeraho ariko rwose hari ibintu byinshi kongo rwose yohereza muri amerika kandi yatangiye kubibyaza umusaruro nawe nk'umucuruzi niba uri umucuruzi wareba ngo ni gute ibyo bintu bitanfika noneho nkabibyaza umusaruro nkabibyaza umusaruro nk'umuturage utuye goma utuye muri congo hanyuma nanjye nkabasha kwiteza imbere bari bambajije bati harya bundi bisabe iki kibazo mwasabye ni icyo rwose
hari ibintu bibiri bigomba kwitabwaho icya mbere ni ukugira ngo ubashe kohereza ibintu muri amerika ugendeye kuri aya masezerano ya agowa ni uko igihugu cyawe kigomba kuba cyaremeye amasezerano cyaranayasinye ariko nacyo kugira ngo kiyasinye cyemererwe hari ibyo kigomba kuba cyujuje ariko hakaba n'ibyo icyo ugiye kohereza hanze igicuruzwa cyawe ugiye koherezayo kigomba kuba cyujuje duherereho kuri ibyo by'igihugu bya eligibility criteria kugira ngo igihugu cyemererwe kujya muri ayo masezerano ya gowa iyo urebye sekisiyo y'ijana na kane y'iryo tegeko bivuga yuko igihugu kugira ngo kibe cyemererwa nuko kigomba kuba gifite ingamba zihamye zo kugira ngo kigere kuri ibi bikurikira ubukungu bushingiye ku isoko ubukungu bushingiye ku isoko butandukanye na bwa bukungu aho usanga leta ariyo icuruza hari ibihugu bimwe bya afurika usanga leta ariyo ikora byose niyo icukura peteroli ni nayo icuruza niyo ikora inganda ni nayo icuruza ibivamo niyo ihaza imihanda igihugu rero kigomba kugaragaza ko ubukungu bwacyo bushingiye ku isoko niba bitaranaba kikagaragaza ingamba y'uko ubwo bukungu bushingiye ku isoko bugaharanira kurinda uburenganzira bw'abantu ku giti cyabo mu bijyanye n'umutungo hanyuma hagashyiraho n'amategeko rero agaragaza uko ubucuruzi bugomba gukorwa mu buryo buri mu mucyo kandi butagira n'umwe buhutaza leta ikirinda kwivanga mu bintu bijyanye n'ubucuruzi mu bijyanye n'ubukungu yo igakora ibyo igomba gukorwa ikintu leta zikunze gukora cyane kitemerwa muri ano masezerano ni ukwivanga mu gushyiraho ibiciro ugasanga leta iravuze ngo ubu turashaka yuko noneho ibivuye mu ruganda by'imyenda cyangwa peteroli niba dutunganyije peteroli aho kugira ngo wowe umunyenganda wayitunganyije uburyo igiciro nshyizeho ni iki leta ikakubwira ngo amafaranga dushyizeho kuri iyo peteroli watunganyije ni aya n'aya urumva leta kandi igomba kwirinda ibindi bintu bishobora gutuma abantu bikorera ku giti cyabo babangamirwa nko uretse ibyo navuze byo gushyiraho ibiciro harimo no gutanga ku bigo bimwe na bimwe amafaranga yo gukoresha y'ubuntu mu gihe ibindi bigo bitagira bitabona ayo mafaranga hanyuma ugasanga ibigo bimwe ndetse n'ibya leta bwose mu buryo buzwi niwe munyamugabane ijana ku ijana etsetera etsetera ibyo bintu bigomba kuvaho kugira ngo igihugu cyemererwe kujya muri ago ikindi ni ukubahiriza amategeko no kubasha kuyashyira mu bikorwa bya byo twita mu ndimi z'amahanga ngo rule of law hari igihe ibihugu bishyiraho amategeko ntibiyubahirize kuyashyira mu bikorwa bikaba imbogamizi bikaba inzitizi iyo rero igihugu gishyiraho amategeko kikanayubahiriza kikemera yuko mu buyobozi bwacyo hemerwa amashyaka menshi hanyuma hanyuma kikanemera yuko umuntu ugize ikibazo agomba kugira uburyo agezwa mu bucamanza akiha umwanya wo kwiregura hanyuma akarindwa buri muntu wese akarindwa n'amategeko nk'uko undi wese arindwa kandi akarindwa mu buryo bungana icyo gihugu kiremerwa ariko iyo ibyo bintu bitemewe ntabwo cyemera ntabwo bikunda hanyuma kikanasabwa gukuraho inzitizi zose bishobora gutuma leta zimwe za amerika ishora imari muri icyo gihugu kare mwigeze kumbaza ikibazo ngo ubundi inyungu za leta zimwe za amerika ni izihe ni ahangaha muri ino muri sekirite na kane mu gace ka se ibi ngibi ngiye kuvuga ni kimwe mu bigaragaza inyungu leta zimwe za amerika nayo iteze muri ayo masezerano icya mbere umuntu w'umunyamerika ushaka gushora imari muri icyo gihugu gishaka kujya muri agowa agomba guhabwa amahirwe yo kurindwa no kubasha gushora imari nta kimukoma nta kimukoma mu nkokora unyihanganire hari umuntu wari umpamagaye hanyuma ikindi ni uko ibintu byo bita intellectual property ibihangano bwite by'abanyamerika bigomba kurindwa n'ibyo bihugu mbere y'uko ah, bi- bihabwa uburenganzira bwo kujya muri agowa bishaka Ikindi kuvuga rero yuko ni uko- bidakwiriye kwiganwa Eh?
bishaka kuvuga ko bidakwiriye Eh, kugira ngo kwiganwa ku bitigana.
isoko ryo Yes, kwirinda ko ibintu bikomoka eh, ibintu byahimbiwe muri amerika bi- byakorewe muri amerika cyangwa se by'aba- by'aba- by'aba- by'abenegihugu bo muri amerika bitagomba kwiganwa muri ibyo bihugu ni- n'igihe byiganwe bikaba byumvikanwa ku mpande zombi hakaba rero n'igihe habayeho i- i- i- i- i- ibibazo byo kutumvikana hagati y'abantu baje gushora imari muri afurika bakomotse muri amerika yuko izo mpa- izo mpaka zakemuka mu buryo uh, uh, mu buryo bwumvikanyweho kandi ubwo buryo bukaba ari uburyo busobanutse ku buryo hatagira ubangamirwa I- urumva ko mu by'ukuri kano gace kara- kara- karaganisha ku kuvuga ngo nubwo tubemere kuzana ibintu ibintu byanyu mu isoko ku isoko ryacu ariko namwe mugomba kwemera tugashora imari iwanyu kandi mukaduha amahirwe yo gushora imari tutabangamiwe n'izindi nzitizi izo ari zo zose I- iyi ni imwe mu nyungu leta zimwe za amerika ishobora gukuramo ikindi ni uko ah, icyo gihugu kigomba kufa- kuba gifite ingamba zifatika zo kugabanya ubukene eh, no gutuma abantu bagera ku ku- ku by'ibanze harimo nk'ubuvuzi eh, kwigisha ah, gukora ibikorwa remezo mbese bigaragara ko ufite gahunda y'iterambere ry'igihugu cyawe hakaba hariho gahunda yo kurwanya ruswa mu buryo bugaragara kubera yuko i- iyo iyo gahunda idahari icyo gihugu cyawe ntabwo gishobora kwemererwa kujya muri agowa hakaba rero nanone kurinda u- uburenganzira bw'abakozi mpuzamahanga ukurikije ubwo uko ubwo burenganzira buzwi mu ruhando mpuzamahanga harimo uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe abarengera harimo uburenganzira ah, bwo ah, ah, bwo bwo kudakoreshwa akazi k'agahato hanyuma haka- hakirindwa kandi gukoresha abantu bataruzuza imyaka harimo byinshi bisabwa kubahiriza amasaha y'akazi Mm, ni- ni- uru- uyarengeje uru- akaba yabihemberwa ku- kubahiriza byo bita occupation of uh, safety umuntu agakorwa akazi ari- ariko yire- yizeye yuko nta ngaruka azagira ku kazi ibintu nk'ibyo ugomba kugaragaza yuko ibyo bintu bihari mu gihugu cyawe wari ugiye Ndo- kumbaza ngo ndumva ndumva urutonde rwayo rurerure kandi tutarajya ku ki- ku gice cya kabiri cya ki- cy'ibisabwa ku ku bicuruzwa byoherezwa nagira ngo unyemerere tubanze twakire shadarake ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze cyane Eh, aho uherereye ikibazo cyawe
ikibazo nashakaga kubaza ibyo ari byo byose ndumva adusobanuriye neza ariko ukurikije ibintu adusobanuriye ukumva ibyifuzo baba bafite wenda kugira ngo ah, iryo soko rya ibyo bicuruzwa byo muri amerika bigere nko mu bihugu byacu ndumva kondisiyo bashyiraho byaba bisaba yuko dusa nkaho turi muri muri paradizo buriya ntabwo bwaba ari nk'uburyo bw'ubukoroni wenda twaba dushyirwaho kugira ngo wenda bikunde neza ikindi nashakaga kubaza nashaka kubaza kubera ko nk'ubu muri afurika dufite isoko isoko usanga kenshi rimaje kugerwaho n'abashinwa iriya ntuza i- iyo gahunda yagowa muri afurika yaba i- mubona igifite ingufu kubera ko ubona ko abashinwa bo baraza ku isoko bagakompeta wenda bakazana n'ibintu ibyo bintu byabo bazanye bakemera ko bizakompeta n'iby'abandi mwadufasha mukadusobanurira murakoze cyane urakoze shadarake uramwumvise
Shadrake arakoze cyane Shadrake ikibazo cyawe ndagikunze kubera ko kibazwa n'abantu benshi abantu bagiye bagaragaza ah, ukutishimira ino gahunda ya gowa ni ibyo ngibyo bayinengaga baravuga bati ariko none cyaba ari igikoresho cyo kongera kudu kudu kudukoroniza kongera kudu eh, kutugira abagaza kutu- kutu- ko- kutubaho nka ba gashakabuhari nuko abenshi bagiye babivuga hari ababibona muri iyo ndorerwamo koko Ah, mu by'ukuri koko ah, ubundi eh, niba hagombye kuba ibintu by'ubucuruzi byagombye kuba ah, ubucuruzi buri buri ruhande rwungukiramo bya byo twita ngo wini wini ganyaganya niba koko ah, bibaye ah, ubucuruzi bushingiye ku kuvuga ngo genda ndashaka ko nkorera iki mbere y'uko twumvikana bya bindi byo kuvuga ngo uragira icyo uvanamo nanjye ngira icyo mvanamo nka kwa kundi natangiye mbivuga ah, ngaragaza yuko mu by'ukuri eh, byagombye kuba ari ubucuruzi eh, bureba ubucuruzi gusa hativanzemo n'izindi mpamvu Njye nkeka yuko mu by'ukuri abanenga agowa ni icyo ngicyo akenshi bashingiraho Eh, hari ah, wenda ntabwo njye ndi umunyapolitiki nta nubwo nkorera leta ya- ya leta zunze ubumwe za amerika ntabwo nzi ukuntu basobanura icyo kintu kubera ko ababibaza ni benshi ariko icyo navuga ni uko ni uko uko byagenda kose nubwo haba harimo kuvuga ngo turabasaba ko mubanza kubahiriza ibi ngibi mbere yuko tu- tubahaye amahirwe yo kugera ku isoko kubyubahiriza ntacyo bidutwaye iki ni icya mbere bituma turushaho kum- kurushaho kumererwa neza mu mibereho yacu bwite abantu bakabasha kuvuga rikijyana bakabasha kwisobanura kandi bakabasha noneho no kubona isoko ibyo bintu tubihuje byombi tukagira imana bigakunda byaba ari nka paradizo byaba ari ibintu byiza cyane ndumva njye ntacyo mbinengaho naho Kuri ubu- kariya yari avuze ko abashinwa bageze ku isoko Eh, nicyo nari ngiye gusubiza Mm.
kuri ubu hamaze kugira ibicuruzwa bigera kuri eh, hafi ibihumbi bitandatu magana atanu bi- bifite bi- bi- bigezwa kuri iryo soko ni ukuvuga ngo mu by'ukuri inzitizi u- mu- uyirebeye mu ndorerwamo yo kuvuga ngo wenda ibyo bintu badusaba bishobora kuba ari inzitizi nkeka yuko bitaba ari byo ariko icyo uvuze kindi cyo kuvuga ngo abashinwa abashinwa ntabwo baragira gahunda nk'iyi kubera ko abashinwa icyo bakora ba- borohereza wenda ubucuruzi barimo baraza batugana barimo baraza ba- ba- ba- bashaka ko dukorana ubucuruzi butarimo za kondisiyo batarimo ya- ya- bya bisabwa bindi bi- biherekeza bwa bucuruzi ariyo mpamvu abantu benshi bari kwitabira gukorana ubucuruzi n'ubushinwa ariko amahirwe nk'ayo kuvuga ngo wohereza ikintu kinjiye muri amerika kigabanyijwe imisoro cyangwa ikuweho ntabwo nkeka ko mu bushinwa twari bwagere kuri urwo rwego niyo mpamvu bitabuza umuntu uwo ari we wese wifitiye amahirwe yo gucuruza kureka gucuruza na Amerika ngo kubera yuko igihugu cyacu hari ibindi bigisabwa nkeka ko biriya Amerika isaba ibihugu byacu ntacyo bidutwaye badusabye ngo buri muntu wese itegeko rimurengere ku buryo bungana icyo kintu ntabwo ari ikintu kibi badusabye ngo buri wese eh, agire uburenganzira bwo kuvuga rikijyana ijambo rye ryumve niba agize ikibazo ah, amategeko amurengere mu buryo bungana n'ubw'abandi icyo kintu ntabwo cyaba ari kibi none ibyo bintu tugize imana bikanakunda hakiyongeraho n'uko twanagize amahirwe yo kubona ibicuruzwa bigera muri iryo soko ku ma- ku- ku ku buryo ah, bigaba- bugabanyiriza imisoro ayo mahirwe nta kintu wayanganya mu bushinwa nubwo bo nta kondisiyo badushyiraho ariko ntabwo baraduha amahirwe nk'ayo kuvuga ngo ibicuruzwa byanyu mubizane kandi mubizanire ku buntu ngira ngo sinzi ikibazo cyanjye musubije ariko nkeka yuko ari uko bimeze Mm, ndumva ndumva wo- ugishubije ahubwo hari kiriya gice cya kabiri twa- na- nari naguciye mu ijambo kijyanye n'ibisabwa ku ku bicuruzwa noneho hanyuma twakira undi muntu umwe dusoze
Eh, urakoze cyane ibicuruzwa kugira ngo burya hari eh, i- i- ibintu byinshi kugira ngo bibashe kujya kuri ririya soko agowa eh, uriya ririya tegeko turi kuvuga rifite urutonde rw'ibicuruzwa bitemewe igicuruzwa icyo ari cyo cyose kiri kuri urwo- kuri urwo rutonde rw'ibicuruzwa bitemewe eh, kirakirwa hanyuma ikindi cya kabiri ni uko bigomba kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika bivuye muri icyo gihugu ibyoherezamo kigize ama- kiri mu masezerano ya A- ya agowa bitanyujije kunyura mu kindi gihugu ni ukuvuga nk'ubu ugiye kohereza ibicuruzwa byawe bikabanza kunyura i burayi none bikazava i burayi bijya muri amerika icyo gihe ntabwo byaba byakemera byakwemererwa kugira amahirwe ya biriya bintu ah, ya- ya agowa itanga ikindi nanone ni uko ah, hari ibicuruzwa byit- biri mu mu kigero mu cyiciro cy'aho twita growth product cyangwa se ibicuruzwa byakozwe ah, mu- byakorewe mu gihugu cya agowa bi- byujuje amategeko ya- yo kuba bikomoka muri icyo gihugu koko reka nguhe urugero niba wava- wavanye eh, mirongo itandatu ku ijana by- by'ibigize igicuruzwa cyawe tuvuge tu- niba ugiye gukora urukweto ugasanga impu wazivanye muri eritrea itari muri agowa uzigejeje mu rwanda ukoze urukweto urukweto varera ajuta ikintu wongeyeho wenda wowe cyawe na- ni mirongo inani ku ijana ni uguteranya gusa rwa ruhu u- warangiza ukadoda neza ukarushyira muri ambaraje ukarwohereza muri amerika icyo gihe urwo rukweto ntabwo ruzitwa ko rwaturu- rwa- duturutse mu rwanda kubera ko igice kinini kirugize cyaturutse muri- muri eritrea kandi yo itari muri agowa ni ukuvuga ngo rero icyo gicuruzwa kigomba kuzuza amategeko bita amategeko y'inkomoko Mm, bigomba kuba rero bikomoka mu gihugu cya gowa ikindi niba hari ibyifashishijwe mu gukora icyo gicuruzwa byaturutse mu- mu- mu bindi mu- mu- mu- mu bindi bihugu bikaza mu bihugu bya agowa bigomba gukora muri icyo gi- bikoreshwa muri icyo gicuruzwa kigiye kujya ku isoko hanyuma ibi- ibi- ibigize icyo gicuruzwa byose ah, bi- bikorewe muri icyo gihugu kigiye kohereza igicuruzwa muri amerika bigomba kuba bita eh, bi- bi- bingana nibura na mirongo itatu na gatanu ku ijana ah, by'icyo gicuruzwa by'agaciro k'icyo gicuruzwa niba biri munsi icyo gicuruzwa ntabwo cyajya muri amerika cyitwa yuko cyakorewe muri icyo gihugu cya ago hanyuma imyenda rero imyenda yo i- ibi biriya bijyana na mirongo itatu na gatanu ku ijana iryo tegeko ntabwo birireba ni ukuvuga ngo bigomba kuba gusa byujuje amategeko n'amategeko avuga ngo iyi myenda yakomotse mu rwanda cyangwa se mu kindi gihugu kigize ago ikindi ah, ugomba gusaba umu- umuntu umucuruzaho wo muri amerika agomba gusaba yuko igicuruzwa cye gisonerwa niwe ubyisabira mbere ko mutangira kugirana amasezerano yo kugurishanyaho hanyuma leta yabimwemerera yo muri amerika noneho ukabona ku- kuvuga ngo igicuruzwa cyawe cyemewe muri agowa eh, hanyuma noneho kigatangira ku- ku- kugera kuri izo- kuri iryo soko no gucuruzwa Mm. reka Sinzi niba twihuse bisobanutse ariko habaye hari ikibazo mwambaza birasobanutse reka twakire vuba vuba n'itanga simo dushigaje iminota ine gusa nyarutsa ku kibazo cyawe hanyuma eh, tugire dusoza ikiganiro n'itanga simo biba kwihuta ndabona iminota n'ubundi yagiye Eh, ndagira ngo um, utumirwa sitata mubaze ese uh, kuba ibihugu bya afurika wigeze gusa n'ugikomoza tangira ibi bihugu bya afurika ubwabyo bi- bishyize hamwe hamwe bigacuruzanya by'ubwabyo by'ubwabyo bikabanza bigacuruzanya bitagiye guhatana bishaka kujya mu masezerano nk'ayo ngayo agiye atandukanye bijya bigenda bigasinya ubwabyo ubona uh, bitafasha ariko uh, uh, nanone byafasha ariko mbifitemo imbogamizi ngiye ngira ngo u- unambwireho kuba ibihugu bya afurika ubwabyo bitumvikana by'ubwabyo ibihugu bitumvikana ugasanga nko nko- nko mu karere uh, EAC ntibyumvikana sadek ntibyumvikana byo ubwabyo ugasanga bitari hamwe ubona byo bitakiri bitaza- bita- bitazanakomeza kuba imbogamizi kugira ngo ibi bihugu bibashe gucuruza no kugenderanira mu buryo bundi busanzwe bwa bwa ekonomike Icya- Urakoze.
ikindi kibazo ngira ngo wenda nta umbwireho mwanya dufite, wenda kubaza Simon.
bibiri gusa Hasi- hasigaye Ah, iminota oh.
ibiri gusa
reka nkimubaze nta kibazo Mm.
umbwire ku bijyanye n'aba bayobozi ba politiki kuba ubwabo basaziye muri muri iyi politiki badashaka guhindura bo ubona batagendera ku nyungu zabo bwite kuruta uko bagendera ku nyungu z'ibihugu murakoze urakoze simo ara- Kakoresha iki?
a- arakumva nanyarutse nawe muri iyo minota ibiri simone urakoze cyane ibyo bintu mpora mbivuga niba tutabyaza amahirwe dufite aka kanya mbere yo kujya gushaka n'amahirwe y'andi ngo tuyabyaze muri afurika turimo turatakaza turimo turatakaza igihe Ig- uyu mwanya tuvugana amasezerano y'isoko rya afurika isoko rusange rya afurika yarasinywe ibihugu byinshi byarayasinye ariko gushyirwa mu bikorwa ntibiri gukunda kubera iki hari impande nyinshi zikireba ku- ku- ku- zikirebaho Bakare- buri muntu aka- uruhande rukareba inyungu zarwo ariko kugira ngo barebe inyungu rusange z'umugabane wa afurika byagiye bigaragara yuko aho byatangiye gukorwa byatangiye gutanga umusaruro ibindi bihugu kuki bigitsita ibirenge gutsimbarara kuvuga ngo reka twebwe tubanze turinde utwacu nta- nibyo bizatuma umugabane wa afurika udatera imbere igihe byose ibihugu byose bizabona ko ariyo nzira ikwiye yo kugana nibwo guhahirana bizakunda nibwo u- ujya eh, Ah, ijya kurisha ihera mu rugo ihera ku rugo ntabwo twajya ku- ku- kurambiriza kuri agowa ejo wenda umuperezida uzajya yazayifunga i- n'ubundi izarangira muri bibiri makumyabiri na gatanu ngira ngo ubu se igihe izaba irangiye ntiba- ntibayisubize ntibo- ntibayironovere bizatubuza gucuruza reka turebe ama- amahirwe dufite ubwacu ari imbere iwacu dutangire tuyabyaza umusaruro mbere yuko dutekereza iby'abandi ikintu uvuze by'abanyapolitiki nkeka yuko ah, igihe kigeze ko nabo bak- bakanguka bakumva yuko iyo bagiyeho mu buyobozi bagiriyeho kugira ngo bateze imbere imibereho myiza y'abaturage babafashe guteza bafashe ibihugu byabo gutera imbere gutakaza amahirwe yo, yo gufatanya nk'ibihugu kugira ngo twiteze imbere dukomeze ubucuruzi bwacu dukomeze ibikorerwa iwacu noneho ah, duteze imbere umurimo duteze imbere eh, ibikorwa byose bikorerwa iwacu nkeka yuko ari uburangare eh, ku muyobozi uwo ari we wese eh, waba ah, ariho Ye- nu- nicyo nabivugaho naho icyo yari avuze cy'uko niba ari ikintu mu by'ukuri u- ki- gishoboka
njye nkeka yuko gishoboka hari abayobozi tutangiye kubona mu by'ukuri babyumva kandi abayobozi amahirwe tugira ni uko bari ba- ijambo ryabo ryatangiye kumvikana wenda bizasaba igihe kirenze icyo twari twifuzaga ariko mu by'ukuri nkeka yuko amaherezo bizagera bigakunda ibi bintu turi kuvuga bikazakorwa wenda bizatwara igihe kirenze gikenewe ariko mu by'ukuri nkeka yuko ibya- i- intambwe yatangiwe ntayo izasubira ntabwo izasubira inyuma bwana sitarato habyarimana umwanya ntabwo udukundiye mu by'ukuri iyi ngingo ni ingingo yagutse cyane ikeneye umwanya cyangwa se ngira ngo wenda eh, i- ibiganiro byikurikiranya kuri iyi ngingo ariko reka nizere ko bike twashoboye kuvuga eh, byagize icyo bimarira abari baduteze amatwi abo tutashoboye kwakira eh, telefone zabo tubiseguyeho ariko mbanze ngushimire cyane ko waduhaye umwanya tukaganira kuri iyi ngingo
murakoze cyane namwe nshimire namwe inshuti z'ikiganiro muri sanga by'umwihariko na bakunda ijwi rya amerika ku bugenzuzi bwa porogaramu nari kumwe na nadia taha kuri tekinike narindi kumwe na cornelius naho jya mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma naho mu kanya isa kumi n'ebyiri mu makuru